hello my people Oh, how una dey my people i dey greet una according to una time una dey see our beautiful royal queen bee. yes o oh, our beautiful royal queen bee is blushing she is blushing Oh, she is doing shakara for jesus she is doing a big big time shakara yes o oh, my people queen bee do shakara it is your turn to shine it is your turn to win my people una see the things wey be say christians dem wan load for queen may see things see gift wey be say load for queen may queen may come dey blush queen may say is it is it easy to have an md that is so caring my people make una see o oh. all these products worth billions of naira na our ogbonge Chris Ezenwadi, MD Zander Kiddies and Things send give Queen May make e take do giveaway. Konaka seven gboza for Chris Ezenwadi man wey sabi my people Now this one I yo yo yo go see yo yo yo go shocking himself Oh, yo yo yo see this one I yo yo yo come and say eh eh battle God they fight on for same battle for nine people They ask and say since when e be say you marry Jude Ekwensu na so so eh, enemy enemy enemy all for same battle make una go find work wey una dey do wey una go do make una leave our beautiful royal queen may make she make she shine and shine because it is her turn to shine my people make una see na una see levels see levels yes so, my country people na welcome to maureen gist this na maureen gist tv where we dey torchlight things upon. Yul Edochie, Judy Austin, and Queen May matter my people una know say very soon which is tomorrow na be the uh, exhibition for trade fair when it e be say they won't organize for for Suru surulere yes o so national stadium na there they for for for go organize them. and my people una know say queen may the only brand ambassador when it e be say they e deliver yes o so, count on queen may queen may go showcase all these products and trust our chris ezenwa when e be say na him be the zanda md zanda skincare zanda kiddies and thing yes una see this product both soap o everything I pack give queen say make queen may share am una dey see am so so those of una wey be say una dey stay for that area na na go gain am o because as you dey buy na so you dey collect free one as you dey buy na so e dey collect free one oh my people, it is not a small something oh i say eh, hey this chris ezenwa don make queen may reach overnight no be small thing, oh chris ezenwa come pack all this product now say queen may i support you even according to wetin we dey hear we hear say chris ezenwa don tell queen may say he don thank am e say He don't comment queen may He don't thank queen may He say ever since when he be say queen may start to dey um, showcase this product ever since when queen may start to dey sell this, that is where where queen may start to dey promote this product He said the product not the rich grand. say na anoda container na just land again no. say before you go say gararam before you go say jack robinson queen may don The product don't finish He say according to report dem say chris denwa say ever since when he be say the endorse we make, say the company is moving product before my people, he take only eh, eh, company when he be say they get money to for them to give this kind give away product nyafu nyafu product too much wey be say they want to give out as give away so chris ezenwa is well loaded and e dey thank we make e say im stand by queen may gidigba like aso rock say any business wey be say queen may want to do o say e ready to partner with queen may say queen may na person wey e be say e say queen may na im be the only influencer wey e be say she know wetin she dey do queen may cannot influence your product and your standard remain the same so all the uh, uh, praise when e dey praise queen may all the praise wey im dey praise queen may na he say make queen may make queen may take dis product give to im im customers dem as many wey be say dem buy as many wey be say dem buy may dem may e give dem the product so queen may na trust our queen may queen may don already set up strategy how im go take sell the product how im go take sell the product I ain't go take I ain't go take sell the product. So my people oh, it is not a small sort you know. We thank God for the life of Queen May. I no say when I uh, when Queen May was giving a uh, testimony, when Queen May was give I just say not not that she was giving testimony, when she was uh, uh, giving talk to encourage other people where we say they find themselves in this situation situation wey be say e for make am look like say ah she go go kpai herself but she decide not to say ah make dem dey pity am or make dem dey pity am na she dive into this thing see am today queen may don turn to global global celebrity brand from far and near dem dey look for am any product wey be say e just come out dem go call queen may and queen now get legal team wen e be say as e dey dozen before queen go promote your product she go make because she don't want to stain her her reputation before she go pro promote your product you go make make sure say na product wey be say you don register with NAFDAC e don pass NAFDAC test everything when you do all those things before you know kpakpakpa Queen May go agree but Queen May no dey gree dey promote any product wey e be say e no register by NAFDAC because he no one here say dem kill bird mama fly so queen may a very good brand ambassador brand ambassador to zanders eh, kiddies and teens and chris ezenwa wey be saying na the md eh, support her give her all this product tell her say make e no shake it say make e go ahead promote the product and because of a lot of people, don't they buy this product just because of queen may just because of the love wey be say dem get for women they are buying this product you dey see am so. so tomorrow all all road eh, leads to national stadium surulere yes na there na im dey go for do the the trade fair i wish i been lagos i no tell una lie i for just go there and things will be very very cheap over there na for just go there go just buy enough products and the rest but uh, those of una wey be say una dey lagos una dey lucky because there will be a lot of rishi rishi, a lot of araha wey be say una go get for free of charge yes so our beautiful queen may we are very very proud of you we are happy we say may god continue to bless you may god continue to bless This our ogbonge md Zanda, kiddies and tin na man wey sabi correct man business minded man na him be alright my people make una like make una share this video na have a nice day bye